bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari jyewe edi rwema mwari kumwe mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire Etienne karekezi nongeye kugushimira cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo yo kuri uyu munsi yongeye kugaruka ku kibazo cyo kwimura abaturage mu rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko turaguma ku bari batuye mu midugudu ya kangondo ya mbere na kabiri i nyarutarama mu mujyi wa kigali ikibazo cy'aba baturage cyamaze kuba agateranzamba ariko ku rwego kigezeho kiragenda gihindura isura ku wa gatanu w'iki cyumweru tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe abaturage bari barizejwe amafaranga yo kubakodeshereza nyuma yo kubasenyera basubiye gushinga amahema mu matongo yabo kuko bukode bari babubuze bakabura n'ingurane y'amazu ubutegetsi na rwiyemezamirimo babizeje amakuru duheruka mu murenge wa remera wari wadutangarije ko imiryango mirongo irindwi n'ine ariyo yagombaga gukodesherezwa icyakora bamwe muri bo ntibyabahiriye kuko inzego z'umutekano ku bufatanye n'inzego bwite za leta zarabayoye zibambika amapingu zijya kubafunga zibatwarana n'ayo mahema dutegura ikiganiro twari dufite amakuru ko ababarirwa mu icumi bari bamaze gufungwa bagiye babatwara mu bihe bitandukanye ariko abandi bagitsimbaraye kugeza aho hari abari bakiri muri ayo matongo bivugwa ko muri uku kubatwara bamwe muri bo bahohotewe n'abapolisi inzego z'umutekano zabatwaye mu ma saa tanu y'amanywa abandi zibatwara ahagana saa moya z'ijoro iki kibazo gifata umuzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo abaturage babarurwaga imitungo yabo babwirwa ko bazimuka ariko bigakomeza kudakunda bishingiye ku bwumvikane buke hagati yabo n'abagombaga kubimura bavuga ko ubutegetsi bwite bwa leta bwabityayemo bubima uburenganzira bwo kwiyumvikanira na rwiyemezamirimo wagombaga kubimura iki kibazo cyo kwimura abaturage i nyarutarama kirareba imiryango isaga igihumbi magana atanu yose hamwe ipfundo ry'iki kibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga ku bikorwa byo kwimura abantu ku nyungu rusange amasezerano aba agomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma y'aho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura gatanu ku ijana by'agaciro k'umutungo wose muri dusangire ijambo turabana n'abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bibazo turumva abandi bacyatuye bazimuka icyo bavuga ku byabaye murumva kandi aho akarere ka gasabo gahagaze kuri iki kibazo turabumvisha abavugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu rwanda ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda twagombye no kumva uvugira polisi y'u rwanda sipi jean bosco kabera ntibyadukundiye kuko twamwandikiye tubona ko yasomye ubutumwa ariko ntiyasubije yagombaga gusubiza ibirego polisi avugira ishinjwa byo guhohotera bishinzwe kurinda bahaye ikaze dutangirana n'abaturage bahera ku cyabateye gusubira gushinga amahema mu matongo twagiye ku karere ka gasabo ejo bundi ku wa kabiri mbo ariko mu kugenda twari twahawe gahunda y'uko turi buhure n'umujyi wa kigali tukabasha kumugezaho akababaro kacu twari twatumiwe na meya w'akarere ka gasabo tukihagera bahise ko badufata batujyana ahantu mu cyumba baradufungirana baduhishamo noneho batubwira ko tutagira ikibazo y'uko byanga byakunda meya inama nirangira bari buduhuze tukamubwira icyari kituzanye bandi bagiye kwahashya meya w'akarere ka gasabo na gitifu w'umurenge wa remera twashidutse abayobozi bagiye wari uhasigaye n'ishyaka wenyine shyaka abanyamakuru bose bamugaha ati ikibazo cya kangondo ko kiri gufata indi ntera bimeze gute ati tubirimo ati mu minsi iri imbere turabona igisubizo ariko ubwo mu gihe twari tugitegereje meya yagiye nawe ku itangazamakuru aravuga ngo abaturage ba kangondo bose nta kibazo dufitanye twarabishyuye ubukode ntawe dufitanye ikibazo ubu dutegereje mu kwezi kwa cumi n'abiri ko bajya mu mazu dutungurwa n'ibyo bintu yaratubwira arangira aratubwira ati mwe nimugende mujye ku murenge ku wa gatanu amafaranga nayohereje ahamagara na gitifu w'umurenge nawe aravuga ati rwose amafaranga ndayafite ku wa gatanu bazaze noneho amafaranga nyohereze ati kandi abandi bazaze ku karere nabwo babahe gahunda yo kubonana na meya w'umujyi wa kigali tukigera ku murenge gitifu ninjye wamuhamagaye ndamubwira ntigiti twahageze ba baturage ngo murambaza iki hari gahunda mfitanye namwe ndamubwira ni ejo bundi ku wa kabiri ntabwo ari wowe watubwiye ko amafaranga yahageze tuzazinduka tukaza amafaranga ukatubwira uburyo tubona amafaranga uri kumwe na meya ngo ke ngo ngo ibyo ngo ndabyumva ngo ariko ngo nta gahunda ngo mfitanye namwe ubwo twe twahise tumanuka turavuga ati no ku karere katubireke tujye mu matongo tugeze hano mu gitifu w'umurenge yahise ampamagara ngo ngwino ngo nkwereke ngo dore ngo lisite narayikoze ngo amafaranga ngo ubwo ndayategereje njye namubwiye ntayo mafaranga uri kutubwira ko turi kukwaka ingurane y'ibyacu kandi ko mutubwira ko nta bukode twe twemereye guhabwa ari inkunga ayo mafaranga ushaka kuduha ni ay'iki njye namubwiye nti komite dore ngiyi n'abaturage barahari bafashe umwanzuro ku bw'ibyo mudukoreye basubiye mu matongo yabo tugitangira kubaka dpc yaje ari kumwe n'abapolisi batatu mu by'ukuri bakoreye abantu ihohotera hano hari umudamu bafashe bamupfuraguye imisatsi bayimaze ku mutwe hari umugabo bita isidori umupolisi aramwirukankanya ahetse imbunda kandi ni umusaza agiye kwambuka aramufasha mu kubita umutego agwa muri ruhurura amuhagarara hejuru mu nda umugabo mu by'ukuri ntabwo uri gukabya ibyo mvuga ni ukuri n'abandi baturage mu bahamagare barabisobanura baramuzamuye bamugejeje hariya ku modoka aho bari bagiye kumushyiramo baramugarika bakajya bamukandagira mu gatuza ariko turasaba ngo ibi bintu aho bigeze niba perezida atakiba mu gihugu cy'u rwanda nabivuga avuga ngo ntabwo nkikirimo cyangwa avuga nimba ari abinjiriye igihugu bakaba baragiteye bari gukora ibi bintu abaturage babimenye basaba ubufasha icyo dusaba nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kuyidushinza tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze bazatwica abasigara bazahabwa ibyabo ariko ntibumve ngo aho turi turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikemutse ntibaduhe ingurane y'ibyo batubariye bafunze bangahe bafunze abantu batandatu harimo uwo bita papa didiye ni umumotari harimo uwo bita mama kevine harimo uwo bita sidori harimo uwo bita erike harimo n'uwo bita butera harimo n'undi bita tica ibyo avuga mwese mwabibonye cyangwa njyewe wanjye bamujyanye
witwa nde nitwa murekatete vesitine byagenze bite ukuntu byagenze twebwe twazindutse tujya ku karere batubwiye ati muze ku wa gatanu mufate amafaranga y'ubukode dore amezi umunani ashize tutabishyurira noneho muze tubishyurire amezi umunani yose ntabwo barabishyura Amezi kuko ndibuka umunani.
bari barabishyura amezi abiri none Haciye ko byagira handi- umunani haciye handi umunani nyine turi hanze turara mu gihuru ikibazo dufite rero ni uko bajya ahandi bakahishyura kandi bazi ko abaturage ba kangondo kabaye mabibobo turara mu gihuru tukibaza tuti se nka leta kandi ivuga ngo ni umubyeyi yatubabariye kaduha amafaranga yacu y'ingurane batubariye twahisemo kugaruka mu mutungo ya- wacu baturasiramo tuzahabamo by'iteka ryose paka baduha ingurane yacu ikwiye mu mafaranga mu mafaranga none se ko amaheme bayajyanye muraharara mute turaharara nyine gutya ibisimba byadukurura ntacyo bize bijyana ariko turaharara tuba intwari z'ubutaka bwacu bishobora gufatwa nko kwiyahura nta kibazo turaba intwari twandika amateka y'ubutaka bwacu n'imiryango yacu aho iri hirya no hino n'abanyarwanda n'abo hanze bose bamenye yuko mu rwanda hari abapfuye bazize ibyabo ibivugwa ko abapolisi bahohoteye abaturage hano nibyo cyangwa si byo nibyo kuko ba- hari n'uwo bajyanye ari umurambo na n'isaha mwakumva ngo yapfuye babibonye nabibonye ntabwo mufite impungenge ndetse ko namwe bashobora kuza bakabayora bikagenda gutyo natwe nyine twanabasabye ngo batujyane basi aho kurara hanze turare muri gereza baduhe n'izo mpungure kuko inzara yaratwe iriya safuriya ni iyande ninde wayizanye safuriya ni iyanjye none se ko mutetse mu kantu gatoya ni ikimenyetso cy'uko nta byo kurya dufite turabisaranganya umwe arajya arya ikirayi kimwe undi arya ikindi turebe ko bwacya niko mama ibivugwa byabaye wari uriho Ye nari mpari ni nanjye mu babyeyi bagiye ku murenge mu gitondo kubona na gitifu nka komite batoye twari dufite byinshi byo kubwira abaturage baduha- duhagarariye ibyavuye mu nama twahashye tubibakojeje bati twebwe ntabwo tubyumva turi kurengana kandi ubutaka bwacu bwemerewe guturwa twarabimenye tugomba gusubira mu mitungo yacu bari bafite na masita purare yagaragaje ko igishushanyo mbonera Eh, kigaragaza ko nyarutarama nta gishanga gihari ese isaha nanjye ubwanjye ureba mfite icyangombwa cy'umutaka narasoraga mfite icyangombwa cy'umutungo nkibazane ni gute iki cyangombwa bakimpaye nagifashe bibiri n'umunani bakaba baragaragaje ko nyarutarama hari igishanga cyavuye hehe ikindi nibaza twarabariwe kuko wabonaga turi ku butaka bwemewe kandi bwemerewe guturwa dufite ijyanagaciro ry'ubutaka bwacu badufashije bakatwishyura ibyacu batubariye tukigendera nta gahunda dufite yo kwigumbura kuri leta leta yadukemurira ikibazo nta n'uwatubona turabasaba ngo mudufashe nk'ubu ngubu gitifu aravuze ngo mu bantu ashaka nanjye ndimo ngo ndi gufasha abaturage kwigumbura ese saha ntabwo ndi buze ngo mbwire umuturage utegereje igisubizo muha nk'umuntu nka komite ngo mubwire ngo gitifu ambwiye kutya ngo nta gahunda muri dufitanye komite y'abantu bangahe muri komite y'abantu batanu Na- na- Bahagarariye abandi?
bahagarariye abandi niko bagiye batubwira ngo tujye tuza twumve ibibazo badushubije tubishyire abandi nk'abantu batubwiye ko kuwa gatanu tuzabona amafaranga twizeye ko abaturage baribona amafaranga gitifu akatubwira n'abadutuka nari kuza nkabwira icy'abaturage mu kanya tuje hano abantu bakubiswe nanjye ndirukanze simbutse ikigunguzi hari ababaza ababyeyi bari bahari gitifu ari kuvuga ngo uwo mugore n'uyu n'uyu nibo dushaka amahema mwari mwashinze yagiye he amahema barayajyanye byose barabijyanye twari twiguye n'amashitingi mashyashya byose barabijyanye abagabo babakubise barabakubise hari umugabo akubita hariya epfo mu bigori ubona rwose arenze ahare ibintu bitubayeho nonaha ni agashinyaguro kuko tubuze umuntu namwe ntiwari muhaye ngo murebe ibintu bibereye aha turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru turibaza ati aka karengane dufite nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuri teringa turenganure duhabwe ibyacu muhuye wamubwire muhuye namusaba basi niba ari icyo namukoreye nkamusaba imbabazi nyuma yo kumusaba imbabazi akamfasha akampa ibyanjye cyangwa akambwira ati nta kintu uzabona nyarutarama akangundi ya kabiri igendere sura iwanyu ku ivuko nubwo ntawe ufite ntabwo wenda papa yabanye neza n'abaturanyi ntihabura n'ucumbikira utwana tukiga abagabo banyu babatwaye he Bawa- mwigeze mukurikirana ngo mumenye aho babatwaye Babakurikiye, turabamenyera hasi ko bafashe pandagari bakabatsamo bakabajyana turazi bajya mudufashe ahubwo mudutangire hose amakuru mudushakishije abatware bacu tubone abagabo bacu tubure ibyacu tubure n'abatware bacu iryo N'umugabo- hohoterwa muvuga waribonye njyewe naribonye niyo wangeza aho ariho hose naribonye narindi hari kuko gitifu yivugiye ngo nawe nawe ntusigara ubwo yari njye n'uriya mudamu umaze gutanga amakuru ese mwemera ko namwe mwari mutuye mu kajagari nk'uko babivuga ntabyo twemera akajagari si akajagari kari he nta nyarutarama nta kajagari gahari ahantu barinze kwitabanya he ibyo birabareba ni nk'uko banyita ngo ndi mugufi kandi ndi muremure ibyo ntibitureba twebwe ibyo byo gusebya icyo tura ni uko baduhaye mu- umutungo wacu agaciro ntibaduhe umutungo wacu batubariye twigendere tubahari ibyabo
mukavukire ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turebera hamwe ibibazo by'urusobe byo kwimura abatuye i nyarutarama mu midugudu ya kangondo muracyumva eh bagira ubusa i kigali mu rwanda ahagana saa moya z'ijoro ryo ku wa gatanu twakomeje guhabwa amakuru ko inzego z'umutekano zari zagiye guta muri yombi abagore bari bagitsimbaraye mu matongo bo bajyanye abandi bantu bagera muri batanu b'abadamu bamaze izo pandagare bamaze gupakira abandi ba- batanu gutyo batandatu harimo n'umudamu nawe usize uruhinja babajyanye he mbo ni ukuvuga ngo hari pandagari ubu uko byagenda kose ni i remera bashobora kuba babajyanye bari gukubita abantu bari guhutaza abantu abantu buze noneho hari isoko rirenze rimwe rya kare ryari rihari nanjye ubwo ndi kuvugana ndi kugenda nikingakinga kuko nzi ko nanjye ndimu bari guhigwa ba mbere ni bande babajyanye ni abapolisi ni ukuvuga ngo haje pandagari zigera kuri ebyiri eshatu ndabona ari eshatu zije ariko harimo n'abakumanywa bari bahari nibo bagarutse n'ubundi ubundi se kuki mudataha? na erike ntabwo twataha dufite akarengane turababaye nawe wibaze kuba abantu bemeye nk'ubu bama- bajyanye umugore n'umugabo bamujyanye kare umugore asize uruhinja ngo hari umukecuru batwaye umuhungu we bamutwaye kare mu by'ukuri ni akarengane kandi abantu bakomeje gukorerwa gakomeye urebye nk'ibiri kuba muri izi saha kuko babona ko atari ku manywa byo birarenze birenze ibyo twababwiye byabaye ku manywa nyuma yo kubumvisha ababyagizeho ingaruka reka noneho mbumvishe n'abagituye ahazwi nko muri banyahe barimo bwana jean dodier shikama na bagenzi be ikibazo gikomeye ngende bagihari ni uburyo abaturage bagomeje kureregwa mu byabo ariko ikindi cyazamuye uburakari ku baturage ni uko bumvishe ko hari umudugudu duturanye watangiye guhabwa indishyi ikwiye mu mafaranga mu by'ukuri bagakemura ikibazo cy'abantu bagituye ariko abasenyewe bari kwirirwa bazerera nta kintu babamariye bagera ku karere bati ntitubazi niyo magambo nabwiwe jye sinarindi yo kuko ibi byose nanjye nabibonye nk'uko n'abandi baturage babibonye ariko ibi biracyagaragaza ka karengane duhora tuvuga kandi nkibaze se twaba twaravanguwe mu bandi banyarwanda tubimenye turebe ikindi gihugu cyatwakira ntabwo twumva mu by'ukuri ibintu dukorerwa impamvu zabyo mwamenye ko babishyuye binyuze mu zindi abaturage barabibwiriye baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi ntabwo umuntu muturanye burya yaba uraye wabimenya yanariye wanabimenya amafaranga bari kuyashyira ku makonti yabo ni ibintu tuzi ntabwo ari inkuru mbarirano babaye amafaranga bamwe bari kugura amazu impande n'impande hari n'abo twagize uruhare mu mu kuyagura nta- ibyo rero ni ibimenyetso bifatika ntabwo twabihakana ariko mu by'ukuri ubundi twebwe aho tugeze nta n'ubwo tugishaka rwose kwishyurwa nibirorere twigumire mu mazu yacu abasenyewe babahe indishyi zabo bigendere twebwe ibyacu bi- bigaragara ko byananiranye tugume ku butaka bwacu niturangiza n'ubundi twari dutekanye ntawe twigeze dutakambira ngo tumusabe ngo azatwimure nibo baduteye ku butaka bwacu nibakemura ikibazo cyabo basenyeye noneho abasigaye ku butaka bwacu badusubize uburenganzira bwabo ni nabyo ndegera mu rukiko ndagutumiye ahubwo mu rubanza nyakubahwa munyamakuru ku itariki icumi z'ukwa cumi n'abiri Mm.
buri wese yarareze se muri aba ngaba bavuga ngo bari guhohoterwa byagenze bite aba nabo barimwe abareze nk'uko eh, abantu tutagira ubushobozi bungana mu bagituye harimo abareze no mu basenyewe harimo abareze abadafite ubwo bushobozi nibo ubona baba babuze icyo gukora bakaza bagashinga amahema aha ngaha ngo babone aho bakinga umusaya ese ihohoterwa rivugwa uwo- byabaye uhari cyangwa wabyumvise nabirebeshaga amaso yanjye Eh, kuko nari mpagaze mu baturage uwo bavuga wakubiswe yabonye bazanye amapingu agira ubwoba ariruka umupolisi yamuteze umugeri agwa mu ntuza mu mugende hariya bamuzamukana bamukubita mpaka bamugejeje ku modoka ikindi nabonye ni umudamu wateraniweho n'abapolisi barenga batanu bamupfuragura imisatsi baramukubita tuvuza induru abaturage twakomye akamo tuti muramwica muramwica tubona baramuretse bamushyira mu modoka ibyo byose byabaye ariko nyakubahwa erike ibi ni bya bindi navuze ngo ubu butaka erega ndahanura nahanuye ko ubutaka amaraso yacu azanyobwa nabwo nibyo byatangiye twabibonye nubwo atari amasasu atangiye gukora ariko ibyo twabonye ni ibimenyetso by'uko n'amasasu azageraho nayo akageramo ubu butaka buzayanywa nyamara urabona mu buryo burambye se hagombye gukorwa iki kugira ngo hirindwe no kugira ngo ayo maraso arinde yameneka ngewe ntabwo navuga ngo hagombye gukorwa iki turi mu gihugu kigendera ku mategeko cyubaha amategeko hagendewe ku mategeko ibi bibazo bikarangira amategeko ko ari kiriya asobanutse itegeko niba riteganya ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho iyo amafaranga abuze n'ubundi buryo bukum- bukananirana umuntu asubirana ibye nibasubiza abaturage ibintu byabo cyangwa se babishyura amafaranga bashaka abasenyewe babahe ibyabo abatarasenyerwa bagume ku butaka bwabo ibyo bintu binaniye ubuyobozi mu by'ukuri naturutse hano haruguru mbona abapolisi bahari bari benshi twabibonye turi abaturage benshi turi imbaga nyamwinshi twabibonye ibyo avuze bakoreye abo baturage babibonye twabibonye twabibonye ku mugaragaro umupolisi afata umuturage akamukandagira hejuru mubireba cyane rwose ijwi rya amerika imaze kumva ibi birego biremereye by'abaturage yahamagaye bwana godefure karamuzi utegeka umurenge wa remera maze ntiyitaba ntiyahagarariye aho ahubwo yakomereje kuri madame pauline umwari utegeka akarere ka gasabo mu mujyi wa kigali maze mu kutitaba aduha ubutumwa bugufi budusaba kumwandikira twamubajije ku mafaranga y'ubukode bemereye abaturage ariko bakaba batayabona ndetse no ku cyo guhohotera bamwe muri bo mu gisubizo cya madamu umwari yahaye ijwi rya amerika yagize ati nta muturage n'umwe wa kangondo ufitanye amasezerano n'akarere utarishyura ubu bukode ati ubu bose twarabishyuriye kugeza ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwa mbere umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ati ibyo guhohoterwa ntabyo nzi nta n'uwabikora maze kumva ibyo ntahamagaye bwana joseph ryarasa uvugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu rwanda sosiyete sivile mu gifaransa abanza kumbwira ko iki kibazo bakizi kandi bakiganiriyeho n'abategetsi bireba
icyo icyo icyo icyo nakubwira ni uko sosiyete sivile iki kibazo turakizi kandi twakiganiyeho n'inzego zibishinzwe ariko icyo nakubwira ni uko ah, uburyo byakozwemo eh, n'ubundi ha- ha- ha- hari amategeko agenga kwimura abantu expropriation izo etape zose zarakurikijwe bikurikije amategeko bakubwiye ko bata- ba- ba- ba- amategeko atubahirijwe nibyo n'ubundi bavuga baravuga bati niba ari ukwimura hagomba ingurane ikwiye cyangwa ubundi buryo bwumvikanyeho rero icyo ntabwo bacyumvikanaho
so hari hari hari hari hari hari icyo nagusubiza ni uko hari hari ibyakozwe iyo abantu ba- ba- ba- ba- ba- batanejejwe n'ibyakozwe yego Ya, niyo mpamvu niyo mpamvu ba- ba- biyambaje izindi nzego Huh? urumva icyo nakuvuga ni uko it- ubundi iterambere riragoye kugira ngo ah, ah, rigerweho so so, eh, ah, principle tugomba kumvikanaho ni uko eh, it's- ne- ne- ne- ne- ne- ne- ne- ne- development process y'igihugu yego
aba bantu bagiye nuza bakumvikana ubundi icyo batumva ni uburyo ubutegetsi bwite bwa leta butari hagati ahubwo bushyira ingufu kwimura abaturage aho kureka ngo biyumvikanire na rwiyemezamirimo No, ka- ka- katu- ka- katubanze katubanze twumvikane yego Ah, us- usibye kwimura aba- kwimura abaturage ntabwo umuntu yaje ngo ab- avuge ngo ab- ab- avuge ngo nimwimuke bitu- bidakurikije Hmm? hari ibyo abaturage bo bifuza eh? Ni- ni- ni- ni nka abantu bose bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- bimura ahagiye gukorerwa ibi- ibikorwa by- by- by'iterambere ku nyungu rusange yes hari ubwo bi- uwo- abantu bose hari ubwo bata- bata- bata- bata- batanezezwa Iki- ikindi ni uko barimo kugerageza kureba uburyo ah, ubu- akaja- ubujagari bwacika bakaba ba- babimure ba- ariko babimurire ahantu hazima sinzi niba ayo makuru muyafite Ah, habayeho kubasenyera babizeza ko bajya babakodeshereza igihe amazu ataruzura ubu ngo bamaze amezi umunani batarabakodeshereza niyo mpamvu basubiye mu matongo bashinga amahema bamwe bagera ngo muri cumi na batatu igipolisi cyabafunze kubi- babyita ngo ni imyigaragambyo ubwo murumva ikibazo kitarushaho kubyimba hari hari hari- hari- hari- hari- hari- hari- hari- hari uburyo- hari- hari- hari- hari- hari- hari- ha- ha- hari ukuntu bidasu- bidasobanutse neza Ha- hari abo na- na- navuga ngo uh, hari abo bimuye kubera ikibazo cy'imvura Ya- tugerageze kutavanga ibintu Ha- ha- ha- ha- hari abo bari bakibitiza kubera ikibazo cy'imvura Ba- ba- yuko iyo baza kuhaguma n'ubundi amazi imvura za- imvura ari kubasanya akaba ibindi bibazo abandi ba- ah, ba- ba- ba- batari batari mu manegeka ntabwo babasenyeye kubera ko bagomba kwimukira mu busanzwe ariko mu kubasenyera basenyewe basezeranyijwe kujya bakodesherezwa nicyo kibazo kiriho kugeza ubu ngubu Eh, abo rero ntabwo bari gukodesherezwa niyo mpamvu nabo bari kuvuga bati tubuze amazu tubuze amafaranga y'ubukode a- a- a- aho babashize ba- ah, ah, cya gihe cy'imvura hari aha- aho ba- ba- ba- ba- ba- bari ba- babashize babahaye amasezerano y'ubukode amafaranga ibihumbi mirongo itatu ku kwezi ayo rero haciye amezi umunani batayabona ubu ni ukuvuga ngo bahanganye na ba nyir'amazu ariyo mpamvu nabo eh, navuga ngo bashatse kugaragaza icyo bita akarengane basubira mu matongo yabo gushinga amahema
no ibi- ibi- ah, ibi- ibyo twabiganiriyeho no- ne- na- n'inzego zibishinzwe ah, batwizeza ko bagi- ba- ba- bagiye bagiye kubikurikirana ikindi ni uko n'ama- n'aba- n'aba- ya mazu mu busanza aho gusa yati- yati- yatinze kuzura kugira ngo bi- bimukire yo muheruka kuganiraho ryari kuri icyo kibazo ni ukwezi gushize nkurikije ibyo abaturage bavuga ari ababibonye n'abo byagizeho ingaruka baravuga ko katubanze twumvikane nabo binyamakuru yego twe twe twe twe ku kugenuza hari principle ya ya ya ya urbanization kandi ah, if- if- if- if- if- if the challenges ariko eh, it it has to be done so no i- ikibazo gusa ni uko ah, bishobora kutihuta uko bikwiye ariko the process of the urbanization has to occur ahubwo kenshi icyo tugomba gukurikirana ni ukugira ngo process yi- yihute dukurikirana kureba aho amazu amazu ama- amazu ah, biba bya- byakorwa vuba ibyo bibazo bindi bya aho aho bari babakodeshereje inzego zirimo zirabikurikirana batizite ariko tuve mu mu mu- mu- mu- mu- mu bindi dushaka guhindura guhindura guhindura isura y'ikibazo
Zikabira cyane, izirimi zici
kwezi kwa cumi uyu mwaka amashyaka atarivuga rumwe n'ubutegetsi buriho atemewe n'amategeko y'u rwanda yandikiye perezida w'u rwanda paul kagame kuri iki kibazo madame victoire ingabire umuhoza ukuriye darufa umurinzi na metre bernard ntaganda washinze pesi imberakurire rikaba ryaracitsemo ibice batakambiraga kagame ngo haboneke umuti w'icyo kibazo navuganye na madame ingabire mbanza kumubaza niba perezida kagame yarabasubije nta gisubizo twigeze tubona kandi nk'uko umaze kubivuga ni ikibazo kimaze gufata intera ku buryo nimugoroba naraye mbonye amagambo y'abo baturage si umuntu w'umudamu yibaza atetse niba umuntu ayobora abantu bakaba batwita abasazi niba twese turi abasazi ubwo abayobozi bacu bose bafite ikibazo ko n'abayobora abantu ba- ba- nyine bamugana gutya bakwitwa ko ari abasazi ashaka kugaragaza nyine ko ntabwo ari abasazi baraharanira uburenganzira bwabo undi aravuga ati twaguze amasanduku tuzaguma birababaje rero ko tuba tugeze aho ikibazo kigeze aho abaturage batakamba bakoresha amagambo akakaye nk'ayo babwira abayobozi b'igihugu cyabo abayobozi b'igihugu cyabo bagakora nk'aho badahari none njye nkibaza ese uwo mushoramari afite imbaraga zingana iki muri uru rwanda ku buryo aguranwa abaturage bangana ibihumbi n'ibihumbi bingana kuriya kuko byaba ari ikibazo niba dufite umushoramari umwe akaguranwa abaturage bangana kuriya urubyiruko rugana kuriya narabonye abana barimo babyiruka u rwanda rwo hejuru bakaguranwa umuntu umwe u rwanda rwacu rwafite ahantu habi twanditse dutakambira perezida paul kagame amubwira ati dufatanya n'abaturage gutakamba ko nabo baratakamba ndagira ngo nongere imbabazi abayobozi b'igihugu cyacu bibuke inshingano zabo barebe umubabaro w'abaturage batabara urwo rwanda rw'ejo rurimo rwanda rwe ku musozi udafite aho rutuba niba abantu bajya gushinga amahema ni uko bababaye abayobozi b'igihugu cyacu nibasubize umutima ibyembero barebe ikibazo cy'abari abaturage bakangurira abaturage ni ikibazo kidasaba amafaranga menshi none umukuru w'igihugu ko atarabasubiza igihe atabasubiza ndetse n'inteko ishinga amategeko mwageneye kopi batabasubiza muziyambaza uruhe rwego Mm, mu by'ukuri twe twabikoze nk'abavuganira abaturage ariko abaturage bafite inshingano za mbere bo ubwabo nabo ubwabo abo bayobozi nibo babereyeho abayobozi babereyeho twebwe abaturage nashimye ko ba- barimo babaza ikibazo cyabo nibakomeze bafite itegeko iri tegeko niyo ntwaro yabo nibafite izo mpapuro nibajye kureba minisitiri w'u- w'ubutegetsi bw'igihugu bamureba mu mbere bati iki kibazo kimeze gute nibagende bagaze inzego zose bazibwire bati dufite ikibazo nimudutabare kandi kuko nta- nta wundi muntu ugomba gutabara bari abaturage bakangondo nta n'undi ukwiriye kubareberera usibye abayobozi b'igihugu cyacu nyine nta n'undi muntu ushobora kuza kurangiza ikibazo cy'abanyarwanda atari abanyarwanda ubwabo niyo mpamvu nibaza nkavuga ndetse abayobozi b'igihugu cyacu barimo baratekereza iki barabona ko kiriya kibazo ninde wundi uzakirangiza iyo ntabwo ntekereza ko guceceka ari cyo gisubizo amakuru mfite ni uko bari bafashemo bamwe bakajya kubafunga ese igisubizo ni ugukoresha imbaraga z'umurengera ku muturage urimo usaba uburenganzira bwe mu butaka bwe afite iyi mpapuro zajya ihamya zerekana ko ubwo butaka ari ubwe bamwanditseho yatangagaho imisoro igisubizo ni ukumufata bakajya kumufunga cyangwa igisubizo ni ukuvuga bati turebe uyu muturage ahabwe ingurane ze amahoro ahinde muri uru rwanda rwacu nta mpungenge ko bishobora kurangira nabi nkurikije hari umudamu bafashe bakamupfura imisatsi ngo abandi bakabakubita mu buryo bavuga ngo babagize interi impungenge turazifite nk'uko ubivuze ayo ayo makuru nanjye nayabonye numvishije abantu bavuga no- narangije no kugusana kubyo ntabwo bazamvura bazanyiceho kuko n'undi ni ugupfa no gupfa niyo mpamvu ngaruka kongera gusaba abayobozi b'igihugu cyacu ngo basubize agatima ibyendero ese ni ngombwa ko kangondo abaturage baho bicwa kugeza n'ubu abaturage ubwabo bavuga bati tukeneye gupfira ahangaha ese umuyobozi murumva ari ngombwa kureka abaturage bakageza aho biheba kugeza kuri urwo rwego biyubashye inshingano ikomeye bafite imyanya barimo bayimo kubera ko bagomba kutuyobora nk'abaturage bagomba kutureberera bakareba icyiza cyacu none se ubwo iyo myanya barimo uyu munsi bakaba turimo kurangiza inshingano zabo baragira ngo uru rwanda rujye henzi ubundi ntibyakagombye gukomeza abaturage bakangurira bavuga ko nibura amafaranga yababariwe hose ni amafaranga atarenze miliyari cumi n'eshatu ese muri uru rwanda miliyari cumi n'eshatu zarabuze ese iyo urebye raporo z'umugenzuzi w'imari amafaranga ahora arigiswa arenze ayo ngayo ku mwaka muri bije y'igihugu haribitswa amafaranga arenze miliyoni cumi n'eshanu ndasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntibuzishake buzihe abaturage kuko ntabwo zibuze hari amafaranga ashyirwa mu bintu bitari ngombwa umuntu wa mbere nk'umuyobozi inshingano ya mbere ni ukureba umuturage we umuturage rero nibashakirwa amafaranga abo baturage ikibazo kirangire mu mahoro ku bari mudukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo icya none ndabona tugisoreje kuri madame victoire ingabire ukuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu rwanda nshimiye buri wese ku musanzu mu kiganiro dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi ry'amerika uwo mwumvaga ni ehe bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro